dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere amajyambere ndabaramukije rubyiruko baramukije mugira amahoro
twongeye kubifuriza amahoro y'imana mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turacyareba ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rubyiruko gihangayikishije abatari bake ngerageje kongera kwibutsa imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu bushakashatsi cyakoze hagati ya bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane gishyira ubushomeri kuri kabiri ku ijana mu gihugu hose muri abo icyenda ku ijana byabo ni abarangije amashuri yisumbuye mu gihe cumi na gatatu ku ijana bo barangije amashuri makuru na za kaminuza ariko nta mirimo bafite kuri gahunda leta y'u rwanda ifite intumbero yo guhanga imirimo mishya ibihumbi magana abiri buri mwaka idashingiye ku buhinzi ariko na n'ubu ntibirabigeraho kuko mu gipimo cyayo yihaye ku mwaka ushize igaragaza ko yahanze imirimo isaga ibihumbi ijana na mirongo ine muri iki kiganiro turabana na minisiteri y'uburezi ndetse n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu rwanda baza ku isonga mu gufasha leta y'u rwanda kubona imirimo ku kigero cyo hejuru muri kumwe na eric ubusa turatangirana na bwana celestin ntivuguruzwa umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi hari mu muhango wo gutangiza itorero ry'abiga muri kaminuza bahagarariye abandi aba banyeshuri ibihumbi bibiri magana atanu ni abanyeshuri batoranijwe bari mu nzego z'ubuyobozi bw'abanyeshuri bahagarariye abandi icyo tubatezeho rero ni uguhindura imyumvire igamije kumva kimwe icyerekezo igihugu cyacu cyiyemeje ndetse no kudufasha kugeza icyo cyerekezo kuri bagenzi babo nyuma y'uko barangije itorero hari indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bitozwa mu itorero hari gukunda igihugu hari gukunda umurimo hari by'umwihariko nk'abantu biga muri kaminuza kwakira inyigisho bahabwa muri kaminuza bakazongeraho indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bakura mu itorero noneho bakubakira ku musingi ukomeye wo kugeza iki gihugu ibyiza byinshi byiyemeje mu mpinduramatwara cyemeje biragaragara ko urubyiruko rurangiza za kaminuza abenshi eh, kubona akazi biragora ndetse dufite n'umubare w'abashomeri niyo mpamvu rero tuvuga tuti twigishe abanyeshuri ku buryo barangiza kaminuza bafite ubumenyi buhagije n'ubushake buhagije bwo kuba bashobora guhanga umurimo ariko bashobora no gukoresha amahirwe ari hirya no hino igihugu kibaha haba mu gihugu haba muri east africa ndetse no ku isi muri rusange imibare itugaragarira ko cumi na batatu ku ijana barangiza kaminuza nta kazi bafite ni abashomeri mufite ngamba ki kuri icyo kibazo Eh, ingamba dufite ni ukuzamura ireme ry'uburezi icya mbere kuzamura ireme ry'uburezi kandi tugatanga n'aya mahugurwa atandukanye kugira ngo urubyiruko rumenye amahirwe ari hirya no hino kuko umuntu ashobora kutabona akazi ku mpamvu zitandukanye nyamara hari uburyo bwo kukabona ni ugushyira imbaraga ku mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro kubera ko niho akazi kari hirya no hino ariko cyane cyane ni ukuzamura ireme ry'uburezi ariko no gutanga values ku banyeshuri barangiza indangagaciro zituma umuntu agira ubwo bubasha n'ubumenyi ariko akagira n'ubushake kandi ntanene umurimo uwo ari wo wose nuko se mwabihuza n'icyerekezo u rwanda rwihaye makumyabiri makumyabiri mukabona iriya cumi na gatatu ku ijana y'abashomeri bizaba bimeze bite icyo twebwe twiyemeje nka leta y'u rwanda ni ugutanga uburezi bufite ireme kandi bukagera ku banyarwanda benshi bashoboka hari abajya bavuga ngo uwakwigisha bakeya kugira ngo atagira abashomeri ntabwo ari byo ugomba kwigisha abanyarwanda bakagira ubumenyi bakagira n'ubushobozi ariko bakagira n'indangagaciro zituma nk'abanyarwanda bashobora kwihangira umurimo bashobora no gukoresha amahirwe igihugu kiba cyabahaye kugira ngo bapiganirwe imirimo hirya no hino bayitsinde bayikore neza ariko bashobore no kuyihanga nari mbabaje mu buryo bw'imibare icyerekezo makumyabiri makumyabiri murabona bizasanga bizaba byariyongereye bizaba byaragabanutse bizaba bimeze bite icyo leta yiyemeje ni ugushyiraho uburyo bwo guhanga imirimo cyane cyane idashingiye ku buhinzi turumva rero eh, iyo mibare izagabanuka ni nayo mpamvu leta igenda ishyiraho uburyo butandukanye bwo ku- bwo guhanga umurimo gushyiraho inganda ziha abantu akazi ariko no gutegura abanyarwanda kugira ngo bagire ubushobozi bwo gukora neza imirimo aho iri no kuyipiganira icyo dushaka ni uko izi ndangagaciro bakura mu itorero ubumenyi ku bijyanye no guhanga umurimo ndetse no gupiganirwa imirimo aho iri bigera ku banyeshuri bose biga muri za kaminuza bikahagezwa n'intore zitandukanye baba ari abarezi baba ari abayobozi b'ayo mashuri ariko cyane cyane n'abanyeshuri bahagarariye abandi mu nzego zitandukanye ese kugira ngo tubashe kumva iki kibazo neza mu guteza imbere ubwo bumenyi ngiro kugira ngo mubashe kuba mwakemura ikibazo cy'ubushomeri ingengo y'imari mwashyizemo iranganira Eh, ingengo y'imari eh, ijya- ijya mu mashuri makuru na za kaminuza niba ariyo mushaka kubaza yego Eh, kugi- uyu munsi eh, muri ayo masomo y'ubumenyi ngiro ni- nicyo nashaka kukubwira eh, uyu- uyu munsi uko gahunda imeze yo- yo kugira baje- bajeti ya ya za kaminuza ishingira ku mubare w'abanyeshuri aho eh, amasomo arebana na siyanse na tekinoloji na inoveshoni n'imibare ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro yahawe piriyoriti muri gahunda ya bajeti ariko muzi yuko iyo ngengo y'imari inyura muri rwanda edikesheni bodi ubu rero uyu mwaka ni miliyari zirenga makumyabiri n'icyenda zizafasha abanyeshuri biga muri za kaminuza mu rwanda kugira ngo bashobore eh, kuriha ayo mashuri niho ingengo y'imari leta yinyuze
iyi gahunda yo kwigisha abanyeshuri kwimenyera kuzasohoka ari abantu bazi kuba ba rwiyemezamirimo beza yatangiye ryari gushyiramo ingufu byatangiranye na ryari
Eh, kubishyiramo imbaraga byatangiranye na gahunda eh, yo gushyiraho WDA muri bibiri n'icyenda ariko buri gihe kuva muri mirongo icyenda na kane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bw'u rwanda rwatangiraga kongera kwiyubaka hafashwe icyemezo ko tugomba kubakira ku mbaraga z'igihugu niyo mpamvu rero imbaraga z'igihugu zishingira ku banyarwanda abo banyarwanda kugira ngo babe imbaraga z'igihugu bagomba kwigishwa bagahabwa ubumenyi niyo mpamvu education sector yahawe imbaraga mu buryo bushingiye ku byo abantu bagomba kwiga uburyo babyiga neza ariko n'ababirangije bakaba bashobora kubikoresha muri ubwo buryo nababwiye bwo guhanga umurimo muri ubwo buryo nababwiye bwo gupiganirwa imirimo aho iri ariko wamara no kubona umurimo ukanawukora neza Eh, hari gahunda mwashyizeho yo kuvuga ngo niba umuntu yarize amasomo atari ubumenyingiro akarangiza kaminuza asubire inyuma abashe kuba yakwiga ubumenyingiro ajye kubaza kubaka kugira ngo abashe kuba yaba hano ku isoko ry'umurimo ibyo bintu byo ntabwo bishobora gufatwa nko bya bindi yize nta nta gaciro bifite hari abayibona batyo oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo kubera ko eh, umurimo ntabwo ari uwo mu biro gusa umurimo ntabwo ushingiye kuvuga ngo umuntu ngo arakoresha ikaramu kandi umurimo ugomba kujyana na developumenti isi irimo niyo mpamvu iyo tuvuga ngo ikoranabuhanga niryo riri guteza imbere ibihugu tukajya mu ikoranabuhanga imyuga tukajya mu myuga kandi byose tukabijyanana na piriyoriti yari yazi igihugu cyiyemeje ariko ntabwo ari gusubiza inyuma abantu bize kaminuza ngo bajye kwiga imyuga ahubwo ni ukuvuga ngo niki umuntu ashobora kongera ku byo yize cyatuma ashobora kubona umurimo vuba ntabwo rero ari ugusubiza inyuma ibyo yize ahubwo ni ukongera ubushobozi umuntu warangije kaminuza kugira ngo ajyane n'isoko ry'umurimo muri ibintu byo kwihangira umurimo hari abanyeshuri twaje tuganira bavuga bati kwihangira umurimo ntitubyanze ariko kubona igishoro hari icyo leta ibiteganyaho Eh, leta ifite ingamba zitandukanye zo gufasha urubyiruko zo gufasha abagore zo gufasha abatishoboye zo gufasha ndetse n'abafite ubumuga buri wese mu cyiciro gitandukanye binyuze mu makoperative binyuze mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo haboneke igishoro ndetse atari n'igishoro cy'amafaranga gusa ahubwo n'igishoro cy'ubumenyi ndetse n'igishoro cy'uburyo abantu bashobora gutegura imishinga neza kuko ikibazo kigaragara hari n'abategura imishinga bakayitegura nabi aho rero leta ifite muri gahunda kandi irabikora hari akantu mwari mutuguye ko leta isanzwe ifasha urubyiruko igafasha abagore nibaza ko ari bo abantu batishoboye leta izarihira umuntu miliyoni zingahe muri kaminuza yongere agaruke nanone kuri sharire yayo yo kumushakira ingwate Eh, irabikora kubera ko nubwo iba yaramugurije ariko leta nayo ifite inyungu kugira ngo uwo muntu abone uburyo bwo bwo kubona akazi ari nabyo bizatuma yishyura niyo mpamvu rero ishyiraho n'izo ngamba zo kugira ngo n'uwarangije nubwo yanamugurije ariko imufashe no kubona akazi kugira ngo nawe azashobore kugarura ya nguzanyo ari nayo izafasha n'abarumuna be nabo gukomeza ayo mashuri ni uruhererekane hari n'abaduha ibyifuzo barangije za kaminuza bakavuga bati igihe babasabye makumyabiri na gatanu ku ijana ubwayiragoye niba asohotse muri kaminuza akavuga ati bibaye na ngombwa bafatira diporome zacu zikaba ingwate icyo ngicyo mujya mukiganiraho bimeze bite Eh, ibigo ibigo bitanga inguzanyo by'imari nibyo bishyiraho eh, ikigenderwaho kugira ngo inguzanyo iboneke ariko ibigo leta yashyizeho igerageza gushyiraho eh, kondisiyo zidafite amananiza kandi birakorwa ni uko abavuga ko icyo kibazo cy'ubushomeri kigaragara hano hanze kiramutse kidakemutse byazatera ingaruka mu bihe bizaza abafite iyo myumvire murababwira iki abafite iyo myumvire icyo twababwira ni uko inshingano ya mbere ya leta ari ukugikemura turabizeza ko dufite gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi izarangira umwaka utaha muri bibiri na cumi na karindwi hagategurwa indi gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi dufite rero icyo twiyemeje ku bijyanye na jobu kiriyeshoni kandi turizeza abanyarwanda ko leta irabishyiramo imbaraga kugira ngo mu gutegura aba banyarwanda neza bajya ku isoko ry'umurimo hariho n'ingamba zo kugira ngo imirimo iboneke hirya no hino leta rero ibifitiye gahunda haba ari ibyo twiyemeje muri iyi gahunda y'imyaka irindwi ndetse n'ibyo turi gutegura bizajya muri gahunda y'imyaka irindwi y'ubutaha nyakubahwa piyesi turabashimiye ku kiganiro muhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe kandi dushimira ubufatanye n'itangazamakuru tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho wenda aho wenda aho wenda kibando cyanjye aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo aho wenda aho wenda aho wenda kibando tumaze kumva ingamba z'ubutegetsi bwite bwa leta mu guhangana n'iki kibazo cy'ubushomeri mu rwanda by'umwihariko ku rubyiruko ntitwahagarariye aho kuri radiyo y'ijwi ry'amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro tukireba ku kibazo cy'ibura ry'imirimo cyangwa se ubushomeri mu rwanda by'umwihariko turareba ubushomeri ku rubyiruko ku ruhande rwanjye mfite undi mutumirwa mwatangira mwibwira abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika mu kiganiro dusangira ijambo abo muri bo Eh, murakoze nitwa gasamagera benjamin nkaba ndi perezida w'urugaga rw'abikorera mu rwanda Ah, tubahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo bwana gasamagera benjamin murakoze ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko mu rwanda mucyumva mute nk'abantu bikorera mu rugaga rw'abikorera tucyumva nk'ikibazo natwe kiduhangayikishije kubera ko o, iyo hari ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko natwe nk'abikorera nk'abiyemeje kubyara umusaruro ni ukuvuga ko ari ingufu ziba eh, zitakara eh, zitabyazwa umusaruro uko bikwiye kiraduhangayikisha cyane ariko tukagerageza kuko nicyo tuba twariyemeje kubyara umusaruro uko bukeye n'uko bwije tugerageza rero uko dushoboye mu bushobozi bwacu uko twabibyaza umusaruro kurushaho ni n'inshingano buriya nk'abikorera tuba dufite nk'ahandi n'ahandi hose buriya abikorera baba bafite inshingano yo gu navuga nk'inshingano yo gutunga igihugu yo kubyara umusaruro ubundi igihugu eh, gikora izindi nzego zibakorera aho bagomba kubyaza umusaruro n'izo nshingano baba barahawe ni ukugira ngo zibahe ibishoboka byose zibahe aho bakorera noneho bakore umusaruro mwinshi ushoboka kugira ngo nyuma uko bazamuka mu bukungu uko bazamuka mu bukire niko igihugu gikira kurushaho kuko burya uwikorera yego biravuga ngo arikorera ariko burya ntabwo aba yikorera kuko uko atera imbere niko igihugu gitera imbere kandi icyo igihugu kiba cyaramutumye icyo sosiyete iba imutegerejeho ni uko akira kurushaho agakiza igihugu agakiza imiryango nicyo rero tugomba gukora igihe rero ubushomeri bukiriho ari bunini ni ukuvuga ko tuba natwe tuba duhangayitse ariko icyiza ni uko tubona hari ingamba zigenda zifatwa hari eh, ubukungu bwacu bugenda bwiyongera kuko iyo bavuze ngo ubukungu buriyongera buri mwaka ni ikintu cyiza cyane buriya ubukungu iyo bumaze igihe imyaka runaka bwiyongera ah, mu buryo buhoraho tukamara nk'imyaka icumi cumi n'ingahe ubukungu bwacu bwiyongera mu gipimo cyiza cyane cyane ugereranyije n'ibindi buriya hari icyo biba bivuze kuri ibyo byose ku bukungu bw'igihugu ubutegetsi bw'u rwanda buragaragaza ko nta bubasha bufite bwo kuba bwakemura ikibazo butifashishije urugaga rw'abikorera niyo rugaragaje imibare mu buryo abafite akazi rugaragaza ko n'ubundi benshi bagana abikorera ese twavuga ngo ubu ngubu ku bikorera hari ingamba ki zireba urubyiruko kugira ngo babashe kuba bava mu bushomeri ingamba nk'uko nababwiye ni ingamba dukora muri rusange Yego.
icyo tuba twiyemeje ni ukugira ubwo bukungu guteza imbere umusaruro kuko umusaruro iyo ugiye hasi natwe dusubira hasi uko duhatana rero kugira ngo umusaruro utere imbere niko n'akazi kagenda kiyongera ingamba rero tugira kandi ahantu haba hari amahirwe menshi yo kuzamura uwo musaruro ni mu ngufu zaba ingufu z'ubwenge zaba ingufu z'umubiri akenshi ababa bazifite ni urubyiruko ni nabo baba bafite n'ibyo bita mu ndimi z'amahanga za innovation banihuta mu kumva bashobora no kudufasha ah, transformation kuko isi irihuta cyane isi iyo yihuta rero mu- muri ibyo eh, bigenda bihindagurika abantu babigufashamo cyane eh, ni urubyiruko Ah, ingamba rero tugira mu rugaga rw'abikorera ni ukugerageza kureba ahantu hari amahirwe menshi yo kugira ngo tube twazamuka vuba twakora ibintu byakwempakitinga muri uko kubyara umusaruro ko umusaruro wiyongereye vuba niko n'akazi kiyongera niko n'ubukungu bwiyongera twese tugashobora kubugabana aho tubona rero nk'ubu ngubu hari amahirwe cyane hari n'urubyiruko rwitabira biri mu ngeri bi- zitandukanye hari ingeri z'abize cyane ICT harimo iyo urebye abantu benshi baba ari urubyiruko kandi barabikora neza barimo gutera imbere ICT muzi ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ni ibintu rwose dushimira ah, ubufatanye leta yacu iyo viziyo yagize yo kugira ngo izamure amashuri ya ICT izamure ikoreshwa rya ICT mu Rwanda ribe ribe business ubu ni business ah, abikorera b'urubyiruko bafitemo uruhare yaba mu kubiyobora nk'abanyamuryango bacu b'urugaga ariko yaba n'ababikoramo bigenda biha amahirwe kugira ngo muzi ko abanyarwanda benshi bari mu buhinzi n'ubworozi ubuhinzi n'ubworozi rero bubyara umusaruro ariko uwo musaruro ugasanga uragenda rimwe na rimwe uducika kubera ko utongereweho agaciro kongera agaciro o, muri transformation add value burya habonekamo imirimo myinshi cyane aho naho ngira ngo mwabonye inganda z'akawunga zigenda zigira nyinshi cyane inganda za jus n'ibyo kunywa bisembuye nabyo ni intuza burya bibyara akazi kenshi cyane turabona muri agro processing harimo amahirwe y'akazi kenshi cyane ahandi harimo ku- kugira hazanwa naho na opportunity eh, yazanywe eh, n'iyi gahunda y'igihugu cyacu yo guca eh, caguwa muri textile industry textile industry buriya eh, no mu bindi bihugu no mu mateka uzasanga yaragize uruhare mu kugira icyo bita eh, middle class abantu bo hagati ko buriya igira isoko abantu kwambara iyo bambara rero ka gashati keza ka gakote keza abona mu maduka hose buriya n'abagakora nabo bagenda baboneraho ubwo twabara nk'abangahe binjiye muri izo nganda turimo kubiganiraho na leta ntibiratangira ngo bibe binini ariko birimo kugaragaza nakubwiraga ahantu ha- harimo kugaragaza amahirwe yo kugira ubwo bukungu ariko hagatanga n'imirimo myinshi mu nganda rero zidoda ni inganda buriya uruganda rudoda rutoya rukoresha abantu ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu ngira ngo muzi ingero hari urwatangiye ejo bundi siyendeci ejo bundi tuvugana bari bamaze kugera mu bakozi magana atanu kandi nta mezi angahe aki- ashize batangiye za itegisi rwa murazizi abakozi zakoreshaga si ko zaje kugira ibibazo ariko ngubu zongeye eh, gutangira gukora neza kubera iyo gahunda ya leta hari n'izindi nyinshi zirimo gushaka kuvuga abantu b'abanyabukorikori bacu bari barimo b'abatayeri inzu barimo kwishyira hamwe kugira ngo n'abazagire uruganda uruganda rudoda turimo kuvuga ntabwo ari rwa ruganda rukora amatisi n'intuza ruriya rwo rurakomeye ariko ni rwa ruganda rushobora kugura amatisi noneho hakaba abo bita ba fashion design bakora ibishushanyo by'imyenda aba- abantu bazambara noneho icyo gihe abantu bagakata bakadoda bikoresha rero abantu benshi bihita bigira impact ku gihugu cyose no kuri sosiyete yose ibyo rero aho ngaho rero tuhabonamo amahirwe yo kuzaha akazi urubyiruko rwinshi yaba rwa rundi rwize cyane n'urutarize cyane ni ukuvuga ko urutarize cyane cyangwa rwa rundi ruciriritse rushobora gukora mu nganda bya bindi wa wundi umu- washushanyije yabakoreye muri aba rero aba ngaba twita aba fashoni dizayini ikintu ubona cyane cyane hano i kigali ni ikintu kirimo kugaragara urubyiruko rwacu rurimo kurwitabira cyane kugira ngo mwabonye abadamu basigaye bambara ibitenge amakanzu y'ibitenge amashati y'ibitenge asa neza cyane anashonye neza cyane no muri ziriya niba mujya mujya muri za fashoni show eh, ahantu bagaragariza imideri eh, ngira ngo musigaye mubona ko imideri yose igaragarizwamo ha- ijana ku ijana bari ibintu byakorewe hano ruriya rubyiruko rero rurimo kubikora ruragaragaza amahirwe menshi ashobora kuboneka kuko bariya bazajya bakora imideri imideri za nganda ziyigure noneho rwa rubyiruko rundi rukorera ku mamashini rushyiraho ibipesu rushyiraho amarisani n'iki narwo rubona akazi aba ari akazi gafite shene ndende kuko twese turambara ni ukuvuga niba twese twambara abazaba bakoramo tuzaba turi abakiriya babo tuzaba tubahaye akazi uvuga ko igihugu cyose kizaba kiri abakiriya b'abo bantu ahandi ni nko mu babaji ababaji naho ni ahantu hari amahirwe menshi cyane urabona uko igihugu cyacu cyagiye gitera imbere niko o, yaba muri muri za offices eh, mu mago yacu twese tuba dufite eh, ibi bintu o, byo mu rugo izi ntebe bicaraho zaba ari izi ngizi bakunze kwita amadiva zaba ari izi ngizi z'imbaho cyangwa se z'icyuma ni ibintu rero dukenera ntuzi mbese muri make icyo nakubwira ni uko uko igihugu cyacu gitera imbere ibyo dukenera gukoresha umunsi ku wundi ni byinshi kandi byongereye agaciro kagenda kiyongera uko umus- uko GDP yacu ite- ijya hejuru ibyo rero nibyo bivamo igisubizo cy'akazi Ah, urugaga icyo rukora ni ugukangurira abanyamuryango barwo ibyo dushoboye gukora si ukuvuga ko tuzashobora gukora ibintu byose ariko ibyo dushoboye gukora mureke dutangire turebe uko twabikorera inaha uko tureba uko tubikorera inaha ni ukuvuga turashoramo imari nidushoramo imari tuzaba dutanga akazi ku banyarwanda kandi akazi abashoboye kugakora ba mbere ni bande? ni urubyiruko tugomba rero uh, turagerageza ku- uh, turimo gukora uko dushoboye ngo dukangurire abanyamuryango bacu ariko si ukubakangurira mu magambo gusa ni no kubumva tureba imbogamizi zaba ari izihe ibyo bakeneye ni ibihe kubera ko twebwe uh, uh, buriya uh, akazi kacu nako uh, kuvuganira abanyamuryango bacu no guteza imbere za bizinesi zabo icyo gihe rero izindi nzego zose zishaka gukorana nabo yaba iza leta yaba iz'abafatanyabikorwa ah, bose tuba tuzi ibyo ba- ah, babashoboza ibyo ba- ba- ba- bashaka kubagira turabafasha tukamera nk'icyambu kibibagezaho gifata abanyamuryango bacu kikabageza kuri izo nzego zibakeneye cyangwa se izo nzego zikeneye gukorana nabo n- nazo tukazibazanira turacyari mu kiganiro dusangira ijambo na bwana benjamin gasamagera mu rugaga rw'abikorera abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo bitega iki kidasanzwe cyangwa se udushya mu guhanga imirimo biturutse ku rugaga rw'abikorera mu rwanda Ah, ngira ngo kuva twatangira kugeza ubu nicyo nagumye wenda ngerageza kudomaho urutoki ngira ngo urugaga rw'abikorera muri ino myaka cyane cyane ishize myaka makumyabiri na igihugu cyacu kigize impinduramatwara cyane cyane mu bukungu hagiye hahimbwa hagirwa za gahunda nyinshi ubu ngubu urabona ko navuga ko tugeze nko hagati y'urugendo gukora ubucuruzi mu buryo uh, twishakisha nk'uko igihugu cyose cyishakishaga nyuma y'ama- y'amarorerwa yabaye tukagira icyo tugeraho byo byarakunze byarashobotse ubu ngubu rero aho tugeze ni hahandi urugaga rw'abikorera rugomba guhindura imyumvire n'imikorere n'imikoranire imyumvire ndavuga ni ukureba rya shoramari riri sitaratejike rizana ibintu byinshi icyarimwe kandi bihuriyeho n'abantu benshi atari rya shoramari mujya mukunda kutuvugaho wenda ngo ku giti cyacu Eh? ni rya shoramari abantu bafatanyije ritanga amahirwe yo gukira vuba ritanga amahirwe yo gukora neza ndetse ukaba wanakora ujya no mu ipiganwa mpuzamahanga aha rero niho urugaga rurimo o, kwibandaho cyane muri iyo mpinduramatwara y'imitekerereze bya byo navuga wenda mu ndimi z'amahanga guhindura iyo mindset izadufasha kuzamura ubukungu bwacu mu gihe cya vuba ni ukuvuga ko igihugu cyacu ko cyagiye gitera imbere muri iyi myaka makumyabiri n'ibiri ishize cyateye imbere vuba gihindura ibintu byinshi abikorera rero babigizemo amahirwe yo kwiyubaka muri bwa buryo bwari busanzwe ubu rero turashaka natwe gukora muri bwa buryo budasanzwe uburyo budasanzwe buhe ngira ngo wabonye za collective investment ziriya turashaka kuzubakiraho kuko iyo abantu bagiye hamwe wa undi wari ufite miliyoni ijana undi afite mirongo itanu undi afite magana abiri bagashyira hamwe miliyari eshanu icumi bashobora gukora uruganda urwo arirwo rwose bashobora gukora banki bashobora gukora kampani ya asiranse icyo gihe baba bageze muri rwa rwego rw'ishoramari rishobora gukurura intege nyinshi cyane ni ukuvuga ko ubu ngubu duhanze amaso urugaga rurimo gukora kugira ngo rukore ibintu byazajya bizamura abantu icyarimwe mu buryo rusange mu buryo bunini ubu viziyo aho tugeze mu mpinduramatwara yacu ni uburyo bugari ntabwo ari bwa buryo bwo ku giti cyacu bwa- nabwo ariko ni bwiza nabwo bushoboye kugira ariko ni uburyo bundi bushyashya bw'ishoramari kandi byaratangiye kugaragara ariko icyo nabizeza ni uko bizagaragara kurushaho ikindi cya kabiri ni ukugira ishoramari ririmo innovation kugendera ku dushya kuko isi irimo kwihuta cyane ntabwo tugomba kugumya gukora umwuga w'ubucuruzi nk'uko ba s- data na ba sogokuru na ba sogokuruza bawukoraga kuvuga ngiye kurangura hariya hariya habonetse imari ibintu bishyashya tukabyitabira cyane cyane byashobora kuduteza imbere vuba uko dutera imbere duteza imbere n'abandi ibi rero o, mu myaka iri imbere mugiye kubibona za gahunda tumaze iminsi tuganiraho ni izo ngizo kwiyubaka twariyubatse mu bya bindi byari bisanzwe bizwi umucuruzi ubu rero turashaka kujya noneho mu ishoramari iri riremye ry'imbumbe cyane cyane dufatanyirije hamwe nk'abikorera ariko twanafatanya n'izindi nzego Eh, hari imishinga myinshi yaba mu gihugu cyacu yaba no mu karere kugira ngo twihe amahirwe yo kuba twayigiramo uruhare ibyo ntitubikora ndemera ntashidikanya ko eh, mu minsi iri imbere imibare y'abashomeri izagabanyuka cyane iyo ubirebye mu rwanda ni ibintu bitanga icyizere ariko akazi kagomba gukorwa ko ni kenshi mwabishyize mu gihe kingana iki ubwo ubundi tugira za za action plans zacu bari buri myaka itanu niba ntibeshye eh, ni ibintu byatangiye so buri myaka itanu tugenda eh, navuga ko tugenda tubi fine tuning ariko ubu niyo ntumbero dufite gushishikariza abanyamuryango bacu eh, kujya mu ishoramari riri strategique kandi ibyo ngibyo abantu ntibibakange ntibagire ngo ishoramari riri strategique ni ukuvuga ngo ni ibifaranga byinshi kuko nakubwiye igishoro ni kimwe eh, mu bintu bigufasha mu ntuzi ariko si cyo cyonyine bizajya bidusaba ishoramari ko ntabwo ari ukuvuga ko ishoramari ryinshi ari ryo turambirijeho gusa ahubwo ni- n'ibyo nakubwiraga n'ibitekerezo n'iyo vision irimo cyane cyane ibintu by'udushya intuza ariko ni ukuvuga ngo ni iki twakora muri iyi mishinga iri strategike yaba iri mu rwanda yaba iri mu karere abikorera bagiramo uruhare kuko ubu ngubu amahirwe mu isi agenda aba menshi cyane mu gihugu nk'iki cyacu kiba kiyobowe neza kiba gifite umutekano abantu bo bagomba kwicarana hamwe bagatekereza uburyo babyara ubukungu vuba bishoboka bakoresheje bwa buryo budasanzwe nakubwiye ko gukora mu buryo busanzwe twamaze kubwiyubakamo tunashimira igihugu cyacu leta yacu ko yadufashije muri iyi myaka tukabasha kubigeraho gukora environoma yabi- ya- yabi- yabidushobozaga ubu rero aho tugeze ni ukugira ngo natwe eh, tugerageze gutekereza kwa kundi mu ndimi z'amahanga bavuga ngo to think out of the box kuko tubona ko appeal iduhamagarira gukora mu buryo budasanzwe tugana ku musozo w'ikiganiro se murabona uko ikibazo cy'ubushomeri kimeze mu rwanda hatagize igikorwa bifite ingaruka ki ku buzima bw'igihugu buriya ni nk'ahandi hose ubushomeri cyane cyane nko mu rwanda uburezi bwacu nabwo bwateye imbere Mhm. nubwo nahoze nkubwira ko skills wenda kugira ngo ubone abakozi ba- bafite ubumenyi ngiro ushaka ntabwo bagira ariko icyo dushima ni uko kuri za univerisite amashuri yariyongereye iyo urebye imibare iyo amashuri rero yiyongereye abantu bakagira ubumenyi nubwo wenda bavuga ngo si ubumenyi ngiro ariko ubwo bumenyi baba babufite ni ukuvuga ko ibyo bakenera nabyo biba byinshi uko umuntu wize n'utarize ibyo bakeneye kugira ngo babeho ntabwo ari kimwe ubwo niba abikeneye ntabibone ni ukuvuga ko ikibazo nacyo kiba kinini kurushaho ni ukuvuga ko rero ubushomeri bukomeje kwiyongera imirimo ntiboneke cyaba ari ikibazo kinini gikomeye ku gihugu cyacu niyo mpamvu numva ko urebye umurongo dukoreramo ibyo duhora dukora ntabwo dushobora kubyemera birababaje ko ari ikibazo tukirwana nacyo ariko o, ndumva tuzakunja amashati twese tugakorera amashati n'amapantaro tugakorera hamwe icyo kibazo tukakibona igisubizo ni uko ari ikibazo kidakemuka mu munsi umwe ni urugendo Eh, ariko Uh, ngira ngo mu rwanda ntabwo nubwo gihari kibabaje ariko ntabwo twakwigaya cyane ntabwo twakwigaya cyane abantu bose barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tukigabanye mbese na ndetse tukivemo kandi bizashoboka nidukomeza uh, iri terambere tukarimarana igihe cy'imyaka hagati y'itanu n'icumi tubona twebwe uh, bishobora kugabanyuka mu buryo bukomeye bwana benjamin gasamagera perezida w'urugaga rw'abikorera mu rwanda turabashimiye ku mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo nanjye ndabashimiye cyane kandi tugire icyizere eh, kuko eh, ibiriho byose bitwereka ko eh, byose byashobotse n'ibi- na biriya nabyo bizashoboka nshuti bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mwari mudukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugihiniye aha dushimiye byimazeyo abatumire bacu ndetse namwe mwari mudukurikiye tubizeza ko iki kibazo cy'ibura ry'imirimo tuzakomeza kukibagezaho umunsi ku wundi mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika yabateguriye mwari na eric bagira ubusa naho ubutaha